Hello, welcome to my channel. My name is Jedidiah Morin. If you are watching me for the first time, thank you for coming. Quickly, today's video. If you be say you never hit the subscribe button for this my video, I bet help me hit the subscribe button so that anytime I upload video, you will get notification. Our subscription are free. Quickly, I want to really um, talk something. Uh, I, in fact, today I want to tell una some kind story, things what this I do when I day small, and um, whenever I remember, I go dey laugh. And before I will tell una that story. I want to really quickly talk about this uh, saga Where they say they go on for social media things wey be say I notice so between uh, this obodo oyibo uh, sorry obodo oyibo tv owner when I never even joined uh, YouTube when I never joined YouTube I re I remember one day like that so I open YouTube now I see where she they insult one other her fellow YouTuber wey they call Sama Akowo according to the story i come follow to the, two of them I come find out come see say ah the person wey be say really that fault na obodo oyibo the thing come make me vex i have to subscribe at that time i never join youtube i, I never join youtube i never become YouTube, content creator that time when this thing happen i was just not really happy i say how can a woman go just come out for social media uh, for youtube come dey say all sort of all manner of things concerning her fellow youtuber in fact the thing no make sense to me i was not really happy i no even know say all oh, na game na eh, na na strategy to take eh, get um, subscribers so every year i dey notice say um, youtubers go just come come form activities zaga kore and the rest of things so this one don start again the, the year last year na vera and the uh, german african german first lady dem come watch their dirty linen for public so but the thing wey be say dey even dey wetin make me decide to even make this video be say there's a lady they call true uh, true dream with lady t that's her youtube channel that lady eh na person wey be say i don dey follow for some time i never see her with anything like saga she never get any controversial issue coco mama don get small because of uh, the first channel dem eh, i don dey follow uh, coco mama that time wey be say they come um, remove that her first channel because of uh, Apostle Suleiman matter. So, Coco Mama, she know they find trouble. But I notice say this uh, African German firstly, I know say some of una na una, una dey follow am and some of una na higher service now na dey do well. You know say for YouTube na na higher service na dey pay pass so. But me as I as I always dey tell una say this YouTube when I come so I come catch phone. I have a life after even if they close YouTube today. I know say a lot of people will go out of job, but by the grace of God, I have a life before I join the YouTube. So even if YouTube close today, my life will continue. No be do all that affair. I can't even come and kill myself because of uh, subscriber and this thing. Come they talk all sort of thing about a woman being because of say I dey find subscriber. I won't do that. So um, this whole thing starts. I noticed envy, envy for this YouTube envy too much why i say so be say this envy where i start from na from some people go just come dey watch your whether your youtube channel dey grow when i notice that thing na make i decide to um, hide my subscriber count before before if you go watch Sabaku subscriber count dey open after here na obodo oyibo get that wahala get that uh, fight na she close down her subscriber count because the thing started from subscriber count once they, once they just notice say you are growing your youtube channel dey grow you go see some kind people wey be say dem spirit and soul is full of envy dem go just come cook up story about you want to put put bring you down so that people go hate you for no just reason so that people go leave your channel so some people are like that that is why when i notice say element of jealousy when i notice say jealousy full youtube now i just quickly decide to um, decide to um, hide my subscriber card make i get peace even as i dey here so i like as e dey this woman wey dem dey call uh, african german first lady you are a mother a lot of people are looking at you as a role model i dey notice say you dey dey fond of <coughs> i dey swear seriously <coughs> i notice say you dey dey fond of um, going for all those big big youtubers somebody wey be say you don see say e don dey reach to some certain level you go just go go want to drag am down see eh that bring me to let me tell you people law of jealousy reason why i don jealous people you see jealousy get law if you see joseph for bible uh, make you if you see joseph brothers for bible make you ask them where jealousy lead them go you know why i say jealousy get law anybody wey be say you dey jealous and jealousy there are two type o oh, they get the healthy one and the unhealthy one i dey talk of the uh, unhealthy jealousy maybe say somebody is doing well you are you dey very envy of the of the person you dey happy i want to be like this person that one dey different the type wey be say i dey talk na those one wey be say you want to you see somebody dey climb up you want to pull am down you see somebody dey climb up you want to pull am down But one means by your power and you think say this life na by power no be by power so this is what this uh, african german first lady is fond of doing because why i say so because i no i no want to dey judgmental for this whole thing i notice say she don get problem with uh, um, uh, uh, obodoyibo tv she don get um, gbege um, with um, uh, olushi lloyd she don get gbege with okoko mama and um, lady t na their own na dey reign now she don get so many um, issue with all these youtubers i come dey wonder say if person be say if you be say person dey find view must you do it in a negative way can't you do it in a positive way we can come up together team up together and make ourselves happy and people go love us which one be all this which one be all this uh, bringing people down just to because say you want to get uh, view can't you people just do it in, in a positive way coco uh, mama uh, lady t and um, And uh, uh, African German First Lady. Can three of you just team up as una dey that abroad and go say, ah, see you today, I'm meeting with so so so people, to go live. Just the ones, Ozia and the uh, Ozia and the uh, uh, fantastic favor then they do. Are people not still watching that? Not, are they not getting view? Yeah? Must you do it in a negative way? So like I was saying, law of envy, law of jealousy state that whosoever you are jealous of, you can never reach that person. you can i don i don analyze this thing for bible don see i say e no go pay me e no go work if i jealous anybody for this youtube brother, na me go bring myself down so that is why i decide not to <clears throat> the weather here is so hot so hot my ac i no know tomorrow i'll call electrician na the room online na dey work i no wan enter room go do my youtube i just want to sit here tomorrow i need to fix am up This one we get light na ac suppose to dey blow me if i on this fan now the noise go the noise no go let me do the this thing that is why i off the fan so that i can record now i'm sweating once i finish now i go just run enter ac for room so if um, um, you um, you dey jealous somebody there is that probability say you in fact no be that probability sure ask joseph for bible wetin jealousy make him brothers Then do am at the end of the day they come bow down give the give, give joseph so anybody wey be say you dey jealous you go bow down for that person the person go big pass you so if you if you be the type wey be say you dey look at you dey go people channel dey go check hey this one don grow this one never grow my dear you dey waste your time because the race is not for for this uh, for the it's not of he that runneth nor of he that willeth it's of the lord that showeth mercy I have a YouTube friend this January, two this January here. She was on 600 subscribers. As I'm telling you, she's over 5,000. They, monet, they monetize her channel. She never even, uh, they never, the, as she clocked 1,000 subscribers, her community tab never come. Now they monetize her channel. Just one video, just one video, now an answer. So not be by power, not be by power. Personally, you see today, when we say he there for 200 subscribers, tomorrow, if anything can happen that is life for you so kulu kulu temper what you say kulu kulu temper just follow your lane dey your own make i dey my own is a dayin thing just follow your lane know what works for you and focus on it so this bring me down to the story wey be say i say i wan tell una because this video don dey long too much i no wan pass fifteen minutes for this my video <coughs> when i dey um, <laughs> young i dey like primary two i was at that kind six or seven years or eight years you know say in those days we no dey quick start school we dey reach six years before we dey start school so i go there like that kind eight years or seven years so for school i don't know what happen it's like i break it's either pencil or eraser i break somebody one girl i eraser i mean na her pencil so she comes. she won't call go report me give our teacher and our teacher dey staff room so me i come deny say no be me other eh, classmates dey come run come say um, this thing na very funny thing i just want to tell the story so that eh, una go last small then gbogbo so i come um, deny dem come say ah, who break am i say no it's not me oh, it's not me oh, it's not me i'm not the one so because i dey fear cane when we are sitting so cane i dey behave myself when i dey small i dey fear cane well well so the rest uh, classmate they come run They dey come say no be me Now the girl say the only thing will be say go make me no make her no go report me be say i go i go say aradu krakasa now i say sure What wetin be aradu krakasa i say you know this kind of children wey be say whether their parents they serve juju i no know i be like say their parents they serve juju say now the other girl I see yoruba girl say aradu krakasa say if i if i if true true say no be me na me do am and if i say aradu krakasa say in the night thunder if rain dey fall anytime rain dey fall thunder go blow and if <laughs> if thunder blow e go fire me Hey, all of them don gather i don't know wetin i go talk they say you must the girl say if you don it's either you go since you say if he say since i say no be me do am say make i swear eh ara the krakasa so when i come see say the girl mean am say e wan go now say okay ara the krakasa <laughs> now i come say ara the krakasa of my country people. Hmm. I can't, as I say that, I read the crackers, I finish. The, call, the matter can end. Everybody can say no problem. Since I feel say I read the crackers, and I say, not true, and I say, don't me break the pencil. But within me, I know say na me do am, so I can't fear. Hey, I can say so, so, na so I go take go, so na so. Hey, I go now this so, so na so I want take go so i come dey fear dey fear i come reach house na so i come quiet i no dey talk mama come dey ask me wetin happen i say nothing i quiet unfortunately for me if you see the rain when e fall that night i say chai rain don dey fall na me say thunder wan blow na gold na dey so whether the way god come do the thing make the rain fall so that guilty conscience no go worry me say i no go die i no know rain come dey fall thunder come blow now come go sleep for near my my sister me i come cuddle my sister dey fear dey fear rain come dey fall thunder dey blow i come to say hey the thunder go kill me oo oh, thunder go kill me oo oh. my my country people na so rain take fall finish thunder no kill me na so till today aradu krakasa no kill me my country people anytime this i <laughs> anytime this i remember this this thing eh i go just say kai children eh so na like this i wan take stop because na so una sister take do aradu krakasa lucky me i no know wetin be aradu krakasa if you be yoruba if you be person wey be say you know wetin e mean just let me know i want to i want to know wetin aradu krakasa mean so i go stop for here na so na so una sister no come take uh, thunder no come take kill me i no come die o cause that night eh, the kind fear no be small thing i go stop here my country people Now here i won't stop bye if you never hit the subscribe button abeg help me hit the subscribe button oh the heat eh man the heat not be here if you never hit the subscribe button help me hit the subscribe button thanks for watching god bless you bye.